mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu karere ka kisoro muri uganda mutwumvira kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora hano washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramutsa mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona ikaze mwese mu biganiro bya radiyo yanyu mu rwanda muri kaminuza zigera kuri mirongo ine zikorera mu gihugu ejo kuwa mbere izigera kuri cumi n'eshanu nizo zonyine zabashije gutangira umwaka w'amashuri mushya ubwo bamaze rero gupimwa no gufata ibipimo sofa nta kibazo twigeze tubona kidasanzwe ahantu hose hari ibimenyetso bigaragaza aho umunyeshuri yagomba kuba ubu ni bwana kabera karikisite umuyobozi wa kaminuza yigisha iby'ubukerarugendo n'amahoteli mu rwanda imwe mu zujuje ibyangombwa byo kwirinda icyorezo cya kovide cumi n'icyenda imitwe ya politiki itavuga rumwe na leta y'u rwanda ifite impungenge ku ngamba zaba zigamije kubarura abanyarwanda baba mu bihugu byo hanze hifashishijwe imiryango yabo iri mu rwanda abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge barenga ijana bamaze gutabwa muri yombi mu ntara zitandukanye z'uburundi nka gitega muyinga na ngozi leta ibashinja gutoroka inkambi bakajya gutura mu mijyi batabifitiye uruhushya abacuruzi bo ku mupaka wa bunagana muri uganda bacururiza mu gihugu gituranye cya repubulika ya demokarasi ya kongo bakiriye neza icyifuzo cya leta ya uganda cyo gufatanya n'iya kongo kubaka imwe mu mihanda ya kongo izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na aroyizi bigirimana aroyizi baramutse neza baramutse ejeni muri kenya abanyeshuri bari mu myaka ikora ibibazo bya leta barasubiye mu masomero ejo ku munsi wa mbere birangiza amezi atandatu amashuri yose yari amaze yugaye mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa korona umushikiranganji w'indero muri kenya george magoha yavuze ko leta iriko iraraba nimba bikenewe ko amashuri yose asubira kugurura yabivuze mu gihe yari karakira impano y'udufukamunwa tugera ku miliyoni twatanzwe banki muri ico gihugu unicef rivuga ko abanyeshuri barenga imiliyoni cumi n'indwi muri kenya bamaze amezi atandatu batiga ngo bituma bishobora guteza izindi ngorane mu kibano abakandida mu matora y'abashingamateka yimirije muri uganda bahawe gushika ku munsi wa kane ngo bazobe bamaze kuriha amadolari hafi amajana umunani y'abanyamerika kuri komisiyo y'amatora kugira baronke uburenganzira bwo kwitoza mu gihe bamwe badashobora kuronka ayo mafaranga imigambwe imwe ya politike yahisemo kwifashisha imbuga ngurukanabumenyi zo guhanahana ko amakuru basaba ubufasha mu banywanyi babo abasesenguzi ba politike muri uganda bavuga ko ayo mafaranga ari menshi kandi bituma ayo matora yorohereza abatunzi amatora y'abashingamateka n'aya perezida muri uganda ategekanijwe mu kwezi kwa mbere cyangwa ukwa kabiri k'umwaka uza ibiziga bitari bike byaratowe ku munsi wa mbere inyuma y'aho ubwato bwarimwo abimukira buzamiye ku nkengera z'amazi muri tunisiya ubwo bwato bwarimwo abantu mirongo ibiri n'icenda harimwo n'abanyetunisiya babiri hamwe n'abavuye mu bindi bihugu bya afurika byo munsi ya sahara nk'uko umuvugizi wa sentare yo mu gisagara ca sfax muradi turki yabivuze ubwenegihugu bwabo hamwe n'igihugu ubwo bwato bwahagurukiyemwo ntibiramenyekana ibitigiri vy'abimukira bagerageza kuja ku mugabane wa buraya baciye muri tunisiya byariyongereye kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati wa tunisiya yavuze ko baburijemwo inshuro mirongo itatu na zibiri abantu bariko baragerageza kujabuka mediterane hagati yo kuwa gatandatu no ku munsi w'imana mu gitondo uwo mushikiranganji avuga kandi ko kuva mu ntango za bibiri na mirongo ibiri abantu barenga ibihumbi umunani n'amajana atanu bafashwe bariko baragerageza kuja mu buraya baciye mu mazi buririye muri tunisiya
washington ijwi ry'amerika intumwa ya oni muri libiya ejo kuwa mbere yahanuye impande zidacana uwaka kudashyira imbere inyungu zabo za politike igihe bazohurira mu bindi biganiro mu kwezi kuza bigamije kurangiza intambara imaze imyaka cumi irenga isesa amaraso igihugu ca libiya kirangwamwo imihari yitwaje ibirwanisho yiciyemwo hagati y'amareta abiri adacana uwaka yemewe na onu ifise icaro itiripoli hamwe n'iyo mu buseruko ishigikiwe na general kalifa haftar igihugu kibanyi ca tunisia gitekanya kwakira ivyo biganiro mu ntango z'ukwezi kw'icumi na rimwe bizotumirwamwo abaserukira sosiyete sivile abaserukira amoko imigambwe ya politiki hamwe n'abaserukira leta zibiri intumwa ya onu stephanie williams inyuma yo kubonana na perezida wa tunisia kais sayed yavuze ko yifuza ko abazo kwitabira ivyo biganiro bashira imbere inyungu z'igihugu iyo ntumwa ya onu ivuga ko ivyo biganiro bitumbereye gutegura amatora umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa tunisiya yavuze ko ivyo biganiro hagati y'abanyelibiya bishobora gushitsa ku nyishu ya politike ku ruhagarara rw'intambara iri mu gihugu
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru inshuti banywanyi iyi mwumvanira ry'ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje inama y'abadepite yashinzwe gukora iperereza ku ruhare ububirigi bwagize mu gihe cya gikoronize mu rwanda mu burundi no muri kongo mbirigi yahindutse repubulika ya demokarasi ya kongo yemeje ko lore uwase akomeza imirimo ye mu kanama k'impuguke kazunganira imirimo y'abadepite hari hamaze iminsi hagibwa impaka hagati y'abifuzaga ko avanwamo n'abamushyigikiye inkuru irambuye na venuste nshimiyimana abari bamaze iminsi bakurikirana impaka zaberaga mu cyumba abadepite babirigi bateraniramo basuzuma uruhare igihugu cyabo cyagize mu gihe cya gikoronize mu bihugu bitatu byo mu karere k'ibiyaga bigari u rwanda uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo baruhutse bari biteze ko hari bube izindi mpaka nyinshi mbere yo kwemeza niba lore uwase umubirigikazi ukomoka ukomoka mu rwanda yemererwa gukomeza kuba umwe mu mpuguke zunganira ku kanama igihe abadepite basubukuraga imirimo y'akanama nta mpaka zabaye ku kibazo cya lore uwase ibibazo umudepite w'ishyaka nva bionasew yari yarabajije ntibyongeye kugaruka ahubwo abadepite basaga n'ababyumvikanyeho mbere yo kuza mu cyumba cy'inama bemeje ko imirimo ikomeza kandi ko lore uwase akomeza kuba umwe mu mpuguke nibutse ko abanyarwanda n'abanyamahanga barimo impuguke zigera kuri mirongo itatu n'umunani amashyirahamwe icyenda n'abantu ku giti cyabo magana atandatu na mirongo itatu na batandatu bari bandikiye ibaruwa abadepite basaba ko lor uwase yavanwa mu kanama k'impuguke bavugaga ko akorana bya hafi n'ishyirahamwe jambo riregwa na leta y'u rwanda kuba ripfobya jenoside yakorewe abatutsi ijambo mu bihe bitandukanye yarabihakanye ku rundi ruhande abanyarwanda bagera ku gihumbi na magana abiri na makumyabiri na bane nabo bari baraye banditse bagaragaza ko bashyigikiye lore uwase bibutsa ko jenoside yabaye ari igitambambuga afite imyaka ibiri gusa bakavuga ko kumuvana muri ako kanama byaba bigaragaje ko ububirigi butigenga mu byemezo bufata ijwi rya amerika yasabye perezida w'ako kanama vauter dovrint kugira icyo atangaza ariko ntiyadushubije amakuru dukesha abandi badepite bari mu nteko aravuga ko itangazo ryemeza ko washe azakomeza imirimo ye rishyirwa ahagaragara kuri uyu mugoroba venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres nyuma y'amezi arindwi kaminuza z'u rwanda zifunze imiryango yazo kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda ejo kuwa mbere amashuri amwe yujuje ibisabwa yongeye gufungura imiryango abanyeshuri babanje gusobanurirwa uko bazajya bitwara mbere yo guhita binjira mu masomo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta akaba uri kigali mu rwanda afitiye inkuru irambuye muri za kaminuza zatangiye kuri uyu wa mbere twavugamo nka utb kaminuza yigisha ubukerarugendo amahoteli n'ikoranabuhanga bwana kabera karisite umuyobozi wayo yabwira ijwi ry'amerika ko muri kaminuza zigenga makumyabiri n'eshanu zikorera mu rwanda hatangiyemo cumi n'eshanu gusa zujuje ibisabwa na leta y'u rwanda ijwi rya amerika ryagiye kureba uko iri tangira ryakozwe tunyarukira muri iyi kaminuza yigisha amahoteli ubukerarugendo n'ikoranabuhanga umuyobozi wayo kabera karisita atangaza ko umunsi wa mbere amasomo atahise atangwa kuko babanje gusobanurira abanyeshuri ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubwo bamaze rero gupimwa no gufata ibipimo sofa nta kibazo twigeze tubona kidasanzwe ahantu hose hari ibimenyetso bigaragaza aho umunyeshuri yagomba kuba uh, dufite uh, ikoranabuhanga hano ku buryo abanyeshuri binjiye muri iki kigo afite ikarita ye ayikozaho so iyo bamaze rero kwandikwa babwirwa aho bajya umunyeshuri aho yigira mu ishuri hari imyanya twashyizemo umunyeshuri atandukanijwe n'undi na metero imwe n'igice ubwo rero nyuma yo kujya mu ishuri haza umwarimu ushinzwe iryo shuri akongera agakora tendensi lisite urebye uyu munsi wa mbere ni ugusobanura imyitwarire kuri buri munyeshuri umuyobozi w'iyi kaminuza asobanura ko abanyeshuri bose basanzwe biga muri iyi kaminuza batatangiriye icyarimwe kuko bazajya biga mu byiciro kugira ngo babashe guhana intera ihagije mu myiteguro yo gusubukura amasomo mu bigo by'amashuri hasabwaga ko haboneka umuganga watanga ubuvuzi bw'ibanze ku munyeshuri waba ugaragaweho ibimenyetso bya covid cumi n'icyenda Kirenga Safina ni umwe mu baganga bari kuri kaminuza yigisha ubukerarugendo n'ikoranabuhanga n'amahoteli twamusanze nawe yakira abanyeshuri mfite ibikoresho mfite room ebyiri hariya isolation room urumva iyo bari kwinjira hariya kuri antre barimo barabapima n'ubundi nk'uko bisanzwe ariko nanjye akanjye nyine ndimo ndakominikana nabo umwana we ufite ikibazo icyo ari cyo cyose bahita bamunyoherereza nkamufasha byaba na byiza urumva hari igihe waba ufite ibimenyetso wibereye mu rugo utarabashije hari n'ababitinya hari n'uba afite ibimenyetso ndabizi agatinya kuba yahamagara ngo bamufashe cyangwa ajye kwisuzumisha ariko niba abana bafunguye biradufasha cyane kubonamo muri ba bandi muri ba bana nyine bafite ikibazo hanyuma duhita tubafasha twita duhamagara bakabajyana kubapima ufite umuriro nkamufasha hano hari ibyangombwa byose byari ibyishimo bikomeye ku barimu bari bongeye kugaruka mu mirimo yabo nyuma y'iminsi itari mike bari mu rugo bwana jerome iradukunda wigisha muri iyi kaminuza yatubwiye ko amezi arindwi bari bamaze bicaye mu rugo yari amaze kuba abana menshi nigisha muri depatimenti ya tourism and hospitality department faculty ni uko ubungubu noneho tugiye guhura n'abanyeshuri imbona nkubone n'aba banyeshuri batagiraga access kuri internet ni nacyo kibazo twari twagize kinini nabo bakagira uburyo tubigisha urwo twaje gukora uh, gahunda ya catch up kugira ngo wundi wacikanwe kubera ko atakurikiwe online nawe tubashe kumwigisha mm -hmm. so biradushimishije kuba tugarutse kuri campus kandi n'abanyeshuri urabona bariteguye bari mu byumba turagenda tubibutsa uko birinda uh, bakurikiza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya coronavirusi turabona biri kugenda biza neza nta kibazo abanyeshuri cyane cyane abari mu myaka ya nyuma nibo bahereweho bongera gusubukura amasomo yabo ku bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko bari bamaze kwitoza kwinjira mu yindi mirimo itari y'ishuri nyuma yo kwiheba ko batazongera kwiga njye byandenze ku bwanjye humvaga wenda nta yandi mahirwe yo kugaruka kwiga twumvisha ari byiza cyane nk'umuntu wari ugiye gusoza amashuri njye numvaga nihebye cyane mvuga inti bizagenda bite nabyukaga nkajya guhinga nkazanira ubwatsi iyo nka amazina nitwa Umpuwe Solange mvuka mu karere ka kamonyi byandenze byanshimishije ku bwanjye numvaga nta mahirwe yo kuzongera kwiga kubera iki cyorezo wowe muri aya mezi arindwi wakoraga iki
kubera ko niga iby'amahoteli naragiye nihangira imirimo ntangira gukora amandazi nkayagemura ku tubutike duturanye amacapati amasambusa ibintu nk'ibyo ntabwo wowe ugeze ushoma
nashomye igihe gitoya nk'amezi abiri ariko ayandi ntekereza icyo ngomba gukora no kubyaza umusaruro ibyo niga umuyobozi wa kaminuza yigisha amahoteli ikoranabuhanga n'ubukerarugendo asobanura ko abandi banyeshuri cyane cyane abiga mu mwaka wa mbere bazatangira bagenzi babo bari mu mwaka wa nyuma bamaze gusoza amasomo mu rwanda kugeza ubu habarurirwa kaminuza mirongo ine harimo makumyabiri n'eshanu z'abikorera na cumi n'eshanu za leta ushinzwe itangazamakuru muri minisiteri y'uburezi yabwira ijwi rya amerika ko kaminuza za leta biteganijwe ko zizatangira amasomo ku wa mbere w'icyumweru gitaha ni ukuvuga tariki ya cumi n'icyenda z'uku kwezi kwa cumi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali mu burundi haravugwa ifatwa ry'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge barenga ijana mu ntara zitandukanye z'uburundi nka gitega muyinga na ngozi leta ibashinja gutoroka inkambi no gufatanya n'imitwe y'inyeshyamba irwanya uburundi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda aratubwira uko icyo kibazo cyifashe ihagarikwa ry'abanyamurenge bagwiriyemo urwaruka ryatanguriye mu gisagara ca gitega umugwa mukuru wa politiki w'uburundi ku munsi wa kabiri w'indwi iheze gushika ku wa kane muri iyo ntara abajejwe intwaro n'umutekano basigura ko bahafatiye abanyamurenge barenga mirongo itandatu baba mu makartiye atandukanye ya gitega igipolisi gisigura ko nka bose ari impunzi z'abakongomani zahungiye mu ikambi ya bwagiriza mu ntara ya ruyigi yamara bakaba bari basigaye baba igitega ataruhusha rwo kuba hanze y'ikambi bafise kuva ku wa gatandatu naho gushika kuri uyu wa mungu igipolisi n'abajejwe intwaro mu ntara za muyinga na ngozi mu buraruko bw'igihugu bazindutse barondera abanyamurenge baba ku mirwa mikuru y'izo ntara aho naho hafatiwe barenga mirongo itanu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano pierre nkurikiye yabwiye itangazamakuru ko abo bantu bateye amakenga abajejwe umutekano barafashe abantu bateye amakenga impunzi z'abakongomani b'abanyamurenge basanzwe bategerezwa kuba bari mu ikambi hariho abavuyeyo byitwa ko bafise uruhusha bahawe n'utwara iyo kambi w'umurundi canke uwutwara igisata akorera hariya hariho rero n'undi mugwi ari nabo benshi nta ruhusha na rumwe bafise kandi bariko bagwirirana muri ino minsi ari nico catumye batera amakenga abajeje umutekano hanyuma bakabafata basohotse ikambi bitarikuwe n'amategeko bamwe bikoresha utuntu ngo nabadandaza abajejwe intwaro n'igipolisi bagiriza izo mpunzi z'abanyamurenge ko boba bari mu bahungabanya umutekano canke bakifadikanya n'imigwi igwanya uburundi ingingo ya mbere yafashwe niyo kubasubiza mu makambi banditswemwo yabwagiriza mu ruyigi kinama imuyinga n'imusasa ikiremba ca ngozi ni mu gihe bari babaye barashigwa ku biro vy'igipolisi muri izo ntara nico gituma rero ingingo ico ifatwa ari uko bano bantu bose baca babanza basubizwe mw'iyo kambi hanyuma batohozwe ko neza umwe wese bibonetse ko baba hari nko nk'umwe canke babiri yoba afise uburenganzira bwo kuza kuba canke gukorera ngaha muri kino gisagara baheze bamumuhe akamo twagira rero duce dutera abarundi nuko borushirizaho kurikanura aba bantu bose b'abanyamahanga bibonekeza haba mu bisagara cangwa ahandi benshi bavuga ikinyarwanda umwumvise avuga ikinyarwanda cangwa urundi rurimi rutagwa ngaha mu burundi muce mujya kara abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano kugira ngo bamubaze ikimugenda abo banyamurenge bobo barahakana ivyo bagirizwa umwe muri bo ari muri komite y'abaserukira kominote y'abanyamurenge mu burundi yavuganye n'ijwi ry'amerika yanse ko tumuvuga amazina ku mvo z'umutekano wiwe gusa yatubwiye ko iciyumviro ciwe ari ca komite yose avuga ko iyo komite ibabajwe n'uko ubwo rwaruka ndetse n'abakuze bariko baraburabuzwa avuga ko abenshi muri abo banyamurenge bari bafise uruhusha rwo gusohoka amakambi y'impunzi kubera imvo zo kuja kwivuza kwiga canke kurondera ubuzi uwo ari muri komite nyobozi y'abatwara abanyamurenge mu burundi asaba ko umwe wese mu bafashwe ikibazo ciwe cokwigwa ukwaco kuko atanumwe yavuganye n'uwundi mu gusohoka ikambi asaba ko bo kubahirizwa mu gateka kabo uwiga akabandanya yiga uwagiye kurondera ubuzima akoroherezwa nayo uwagiye kwivuza agahabwa uburenganzira bwiwe bwo kubandanya yivuza yamirira kure ivyagirije ko boba bakorana n'imigwi ihungabanya umutekano mu burundi atego niko abo bateye igihugu naho ntabizi neza baturutse mu duce tumwe tumwe two mu buseruko bwa kongo aho abenshi muri twebwe twahunze tuva ariko ntibisigura ko hari aho duhuriye twebwe ntidushobora kwifatanya n'abaturuka mu gihugu catwirukanye tugahunga bifuza guhungabanya umutekano w'igihugu caduhaye indaro imyaka myinshi ahubwo tubabonye twobadoma ko urutoke kuko natwe n'abansi bacu abajejwe intwaro n'umutekano bategetse ko impunzi zose z'abanyamurenge zanditswe mu makambi y'impunzi babwirizwa gusubirayo bakagumayo ababa mu bisagara nabo bakarabigwa hagufi abakongomani bahungiye mu burundi ubu barenga ibihumbi mirongo umunani nka bose nabo mu bwoko bw'abanyamurenge bahunze bava mu buseruko bwa kongo igipolisi c'uburundi kivuga ko iki gice ari co caturutsemo abantu bitwaje ibigwanisho bateye mu ntara za kayanza rumonge na bujumbura bujumbura ku nkengera z'ikiyaga ca tanganyika mu ndwi zibiri ziheze mu bafatiwe mu migwano igipolisi cemeza ko harimwo abantu bavuga ururimi atari kirundi nyabo naco bari kinyarwanda canke ikinyamurenge pierre claveni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mu burundi umudamu wa perezida evariste ndayishimiye arahamagarira abacamanza guhana bivuye inyuma abantu bakekwaho ibyaha byo gufata ku ngufu abana b'abakobwa madame angeline ndayubaha kuri uyu wa mbere yari mu ntara ya bubanza ahabereye ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe umwana w'umukobwa iyi nkuru murayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eroge wirikaneza umunsi mpuzamakungu wahariwe umuhigeme uhimbazwa ko umwaka utashe ku itariki ya cumi na rimwe z'ukwezi kw'icumi mu burundi wahimbajwe kuri uyu wa mbere ibirori vyabereye ku mpanda mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu angeline ndayubaha niwe mushyitsi w'iteka ku rwego rw'igihugu yagiye mu birori vy'uyu munsi intara ya bubanza yatowe kwakira uyu munsi mukuru ifite abana b'abigeme mu mashure barenga ihumbi ijana na mirongo itanu n'umunani umwaka ushize abagera kuri mirongo ibiri n'indwi barahivye ishure muri iyo ntara kubera imbanyi zitifujwe batwaye ku bakobwa ibihumbi bibiri n'amajana atandatu batashoboye kurangiza umwaka umukenyezi w'umukuru w'igihugu yibukije ko umwigeme w'umunyebanga ataba aramenya ikibi n'iciza camagariye abigisha kuvavanura n'ingeso mbi ikunze kwibonekeza yo gushurashuza abana b'abakobwa bahendesha amanota angeline ndayubaha ntituzongere kumva umwigisha aja gukoba izaragiye mu gushurashuza abo igihugu cyamushinze kurera amanota ntagurishwa arakorerwa mumenye ko kwitwa umurezi ari ibanga rikomeye cyane muheze murigendere umupfasoni ndayubaha yasabye kandi ibinyamakuru amashyirahamwe yigenga amadini n'amashengero kwama bitwarika ko mu byo bakora ata kintu gihungabanya umwigeme cojamwo no gushikira imigambi ya leta yo gukura mu bukene umukobwa kugira ngo yirinde zimwe mu ntambamyi zibuturukako yahamagariye abacamanza guhasha bivuye inyuma abashurashuza abana b'abigeme sinorangiza rino jambo ntateye akamo abakorera ku rwego rw'ubutungane ngo bahane bihanikirize uwo wese azofatanwa itonga ariko arahumanya agateka k'umwigeme kugira ngo n'abandi bahakure icigwa bagire icyo batinya n'icyo basonera dusabye rero umuntu wese mu byajejwe gushigikira umwigeme cyo kumwe n'umukenyezi mu burundi amashyirahamwe yigenga yemeza ko ahura n'amabati ari make arimwo ayafatiye ku gitsina rwahoyose nyakwiza ni umuganga yakira abakorewe amabi afatiye ku gitsina mu kigo seruka yemeza ko mu ntara za cibitoke mu buraruko bushira uburengero umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura na muramvya hagati na hagati mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka honyene haharuwe abagera ku majana atandatu dufashe kuva uno mwaka utanguye turafise abantu twakiriye baba abantu amajana atandatu kuva mu kwa mbere gushika mu kwa gatandatu turabye abatwitura benshi ni abakorewe amabi yo gushashuzwa ku nguvu abakenyezi nibo benshi ku bice mirongo icenda na gatanu ku ijana mu burundi abana b'abigeme amajana atanu nibo batoranijwe mu miryango itishoboye kurusha iyindi kugira ngo bahabwe imfashanyo igizwe n'amasabuni impuzu n'utambara tubafasha mu gihe bari mu butinyanka ibitigiri bitangwa na loni y'umucegeranyo yasohoye kuri uyu w'imana hizigizwa umunsi wahariwe umwigeme vyerekana ko umuyabaga umwe w'imyaka iri hagati ya cumi n'itanu na cumi n'icenda kuri bane mw'isi yose atakaza afise atiga kwiga canke naho ngo aje mu mashure y'imyuga bigeze ku misore ibiharuro ni kimwe ca cumi umuryango mpuzamahanga kandi wemeza ko miliyoni cumi na zibiri z'abana b'abigeme bafite imyaka iri munsi ya cumi n'umunani barongozwa mu gihe abagera ku miliyoni ijana na mirongo itatu batarakubita ijisho intebe y'ishure eroje burika neza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje ishyaka fdi inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda rikorera hanze ritewe impungenge n'umugambi rivuga ko leta y'u rwanda yatangiye wo kubarura abanyarwanda bari hanze hifashishijwe imiryango yabo iri mu rwanda umuyobozi wa fda justin bahunga yavuganye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana atangira amubwira icyo banenga muri uwo mugambi icyo twamagana ni uko leta y'u rwanda irimo gukoresha iterabwoba abaturage abanyarwanda baba bafite abantu bari hanze bakeka ko bashobora kuba batavuga rumwe na leta tugasanga atari ibintu atari byo kubera ko umuntu uri mu rwanda ntaba azi umuntu we icyo akora hanze kandi ubwo yaba anabizi yuko bavuga bitandukanye n'ibya leta ntagomba kubizizwa ariko tuzi neza ko iyo uramutse wanditse umuntu wo mu rwanda muri iki gihe ko tuzi politike yaho bimukura umutima akagira ubwoba hari na bamwe bashobora gutinyirwa ko bagira icyo bavuga bitagenda neza mu rwanda kuko bazi ko umuryango wabo wamererwa nabi twamagane rero terabwoba izo mpapuro mushyira mu majwi nanjye nazibonye ariko nashatse aho nabona imangu ndavuga kashe ya leta y'u rwanda sinayibona ni iki kibabwira ko ziriya mpapuro koko ari iza leta y'u rwanda ni uko dufite abantu tuzi neza ko badashobora kutubeshya batubwiye ko ari zo twabanje kuzibona ariko mbere y'uko dufata umwanzuro kugira ngo tubyamagane nubwo twamenye neza yuko ko izo mpapuro arizo kuko ku ishyaka ryacu ukinzwa cyitwa isura ryacu kiyikomeyeho cyane ntawe twahubukewe ngo dukore ibintu utazi ko ari byo none se hari umurwanashyaka wanyu cyangwa se inshuti yanyu iri mu rwanda cyangwa se hanze mu y'igihugu yaba yarababwiye ko koko ko yagezweho n'abantu baje kumubarura bamubaza bene wabo baba hanze ibyo ngibyo byarabaye koko kandi sinzi niba somya artikire yasohotse uyu munsi mu kinyamateka cyo muri australia umuntu watakambaga avuga ko afite abavandimwe be baburiwe irengero mbere y'uko bavuze koko akora ibintu bidahuje n'abatwara y'ibyo leta y'u rwanda ishaka ikindi kandi ni uko ntakubwira abantu abo ari bo kuko uzi ko mu rwanda abantu turabimenye nanone bari mu kutwumva bareba ko bagwaho ariko rero icyo tuzi nakwemeza ni uko twabanje gusuzuma turabaza tumenya neza ko ari ahantu byabaye nubwo bitaragera mu gihugu cyose nuko twabyumvise ikindi navuga ni uko tuzi neza ko mu rwanda kugira ngo hatazajya n'umva aho avuga ko ari ibya leta yabikoze ko adashobora kudashyiraho amakashe kugira ngo biramutse binabaye bazabone uko babyitarura byizera ko na leta y'uko ko yari ikwiye kubireka kuko ntabwo biyifasha ahubwo bitera ikibazo n'ipfunwe mu banyarwanda bwa bidafasha leta rero mu buryo bw'uko ishaka kugira ngo izane umutekano n'amahirwe ku banyarwanda bose Juste bahunga ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika benise nshimiyimana ndagushimiye cyane kugira ngo uru rubuga rwo kugira ngo nshobore kuba natabariza abanyarwanda bashobora kuba bagira ibibazo bitewe n'iryo barura rituma abantu babaza ko abafite bafite babo hanze radiyo ijwi ry'amerika yasabye ubuvugizi bwa leta y'u rwanda kuduhuza na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo igire icyo ivuga ku mpungenge za fda ubwo buvugizi bwatumenyesheje ko icyifuzo cyacu cyakiriwe batwijeje ko uwabisobanura naboneka bazamuduha turacyategereje
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti banywanye mwarimo duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu n'ibiganiro byo muri iki gitondo ariko tunabararikira ibindi biganiro byacu bitaha tubibutsa ko tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa se ibibazo byanyu mu kiganiro muri isanga nk'uko bisanzwe kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu twubahiriza ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona twizeye ko namwe mukomeje kuzubahiriza tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kubibagezaho ni ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije fasirige beho niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese aho muri hose mu byo mukora byose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.